imwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinya- mu kirundi n'ikinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu aloyisi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli mwaramutse namwe muteze amatwi turayahera mu yavugwa muri afurika sentare muri tanzania yaregetse ko freeman mbowe umukuru w'umugambwe cadema utavuga rumwe n'ubutegetsi ibyaha by'ubugumutsi bifitaniye isano n'iterabwoba freeman mbowe hamwe n'abandi bantu cumi bafatiwe mu gisagara ca mwanza ku munsi wa gatatu muco umugambwe wiwe wita ikimenyetso ca perezida sami suluhu hassani cyo kubandanya ubutegetsi bw'igikenye bwa john magufuli yasubiriye mu itangazo ryo ku munsi wa kane umuvugizi w'igipolisi david misime yavuze ko mbowe yafashwe yagirizwa umugambi w'ibikorwa by'iterabwoba harimo gufatanya mu cyaha cyo kwica abategetsi bo muri leta aho batandatu mu bantu biwe bamaze gucirwa imanza na sentare abimukira bashika kuri mirongo itanu n'indwi baraburiwe irengero ejo ku munsi wa mbere inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiriye bugeze ku nkengera za libiya ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hamwe n'abimukira oyeme ryabitangaje ejo ku munsi wa mbere oyeme yavuze ko ubwo bwato bwibiye bugeze ku kivuko cya komze ni muri libiya ku birometero ijana na mirongo ibiri mu buseruko bw'umurwa mukuru tripoli icyatumye ubwo bwato buzama nticyashotse kimenyeshwa abarokotse bavuze ko abakenyezi mirongo ibiri hamwe n'abana babiri bari mu bahasize ubuzima nk'uko oem yabivuze tukiri muri afurika perezida wa mozambique philippe nyusi arashima kubona ibihugu bya afurika byararungitse inteko kurwanya ibikorwa by'iterabwoba mu ntara ya cabo delgado iri mu buraruko bw'icyo gihugu mu ijambo rya mbere yashikirije mu ijoro ryo ku munsi w'imana yemera ko igihugu cyiwe cyakira inteko mvamakungu perezida philippe nyusi yavuze ko abasirikare n'abapolisi b'u rwanda bari mu gihugu ciwe kuva ku itariki y'icenda y'ukwezi kw'indwi boswana ejo ku munsi wa mbere yatangaje ko nayo yarungitse hafi abasirikare amajana atatu gushigikira mozambike muri urwo rugamba
Washington ijwi rya Amerika muyavugwa mu yandi makungu muri leta z'ubumwe za amerika amazu aharurwa mu bihumbi mu buraruko bwa leta ya california arabangamiwe n'imiriro yateye ako karere kandi iriko iratongora mu gice c'uburengero bw'ico gihugu abategetsi bavuga ko amazu arenga ibihumbi icumi ageramiwe kandi abantu baba hafi y'ikiyaga almanor basabwe kuhava inyuma y'imiriro yibonekeje mu mpera z'indwi iheze abategetsi bavuga ko imiriro ikomeye ibiri imaze gutongora hafi ibirometero kwadrato ijana na mirongo umunani by'amashamba mu makomine ya plumas hamwe na bate ni mu buraruko bw'igisagara ca sacramento muri leta ya california abagendereza ibihe bavuga kandi ko iyi ndwi igiye kubamwo ubundi bushuhe burenze muri amerika nka yose perezida joe biden wa leta z'ubumwe za amerika yavuze ejo ku munsi wa mbere ko mu mezi ari imbere abasirikare ba amerika muri irake bazorangiza urugamba rwa gisirikare yabitangaje mu kiganiro ku bamenyeshamakuru igihe yariko arabonana n'umushikiranganji wa mbere wa iraki mustafa al kadimi ku ngoro ya perezida ya white house perezida biden yavuze ko umurimo mushasha abo basirikare bazoca bahabwa kuzoba ukubandanya gutanga imyimenyerezo ya gisirikare gushigikira no gufasha guhangana n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu igihe uzoba wivyukiranije ariko yavuze ko mu mpera z'uyu mwaka ata musirikare wa amerika azobarizwa ku rugamba muri iraki
aloyisi bigira imana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu biyaga binini impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo zitewe ubwoba n'ikiza ca covid 19 bitewe n'uko imigambi yo kucirinda yashizweho itubahirizwa dusaba uburinzi kuko natwe budusasiririza tukirinda korona kuko twega igihe twayigwaye tuzohona twese nkekiza ari imana gusa dukinge canke tuyigwaye tuzosanga twaraheze uyo ni umurundikazi ari mu ikambi y'impunzi ya rusenda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi umushikiranganji wo kwivuna abansi mu gihugu arahakana amakuru yemezwa na bamwe mu banyagihugu hamwe n'igisirikare cy'igihugu kibanyi cy'u rwanda ko hari imigwi y'inyeshamba z'abanyarwanda iri mu ishyamba rikimeza rya kibira alain tribert mutabazi yabishikirije ejo kuwa mbere ariko yerekana iby'ubushikiranganji bwiwe bwaranguye mu mezi atatu arangiye ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu ari mu biro by'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya eloge wirikaneze ashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganji arongoye bwo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yavuze ko byo mu ntumbero yo kubahiriza intwari ibereye abushikiranganji bwose bubwirizwa gushira ku mugaragaro ivyo bwakoze biciye mu binyamakuru ko amezi atatu ashize yagarutse ku migambi mikuru mikuru ubwo bushikiranganji bwari bwarihaye bugera ko irimo ugukomeza gucungera imbibe z'igihugu kurusha kwivuna abansi ugukomeza intwari ibereye ugusimbataza ubushobozi bw'inzego zitandukanye mu vyerekeye amategeko uguteza imbere ishusho ya FDNB igisirikare c'u Burundi hamwe no kuduza imibereho y'abakozi b'ubushikiranganji mu biganiro yahamenyesha amakuru amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mutabaza twaba ubushikiranganji bwo kwivuna abansi yagarutse ku makuru amaze iminsi yemezwa n'abanyagihugu ko mu ishamba cimeza rya kibira aherereye mu ntara ya cibitoke hari imigwi y'abagwanyi bavuga ikinyarwanda imaze igihe ihibonekeza igatana mu mitwe n'ingabo z'u Burundi iyo migwi y'abitwaje ibigwanisho yo bivuga ururimi rw'ikinyarwanda mu ntara ya cibitoke twebwe ntayo twumvise kandi nibaza yuko ta n'imigwano yabereye mu ntara ya cibitoke ihuza abasirikare iyo migwi gusa icyo twokwemeza kubera ari akarere karimwo ishamba rinini wegereye umupaka duhana n'igihugu kibanyi cy'u rwanda hamwe n'igihugu kibanyi cya kongo iyo rero habaye ingorane ku ruhande ngira ngo rw'ababanyi hariya mu rwanda hari igihe usanga bakunze kubivuga gutyo ariko mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka igisirikare cy'u rwanda cemeje ko hari inyeshamba zibiri za frn ahitwa rwamisave zahiciwe hongera hafatwa ibirwanisho mu gihe kivuga ko umugwi wari wateye wambutse uruzi ruhwa ku ruhande rw'uburundi mu ntara y'ibitoke unahanga gusubirayo mu gihe hari amakete yagiye habona n'ijwi rya amerika rikayarabukwa yandikiraniwe hagati y'umukuru w'ingabo za somaliya n'utwara inteko z'abasirikare b'abarundi muri ico gihugu ziri mu gikorwa co kugarukana amahoro mu rwego rwa misom bagizanye ukuvogerana mutabaza asigura ko atavyo yari bwumve ntaco bituma abasirikare b'abarundi bari hariya bajyanira imigenderanire mibi n'abasirikare b'igihugu ca somaliya ahubwo abasirikare b'uburundi n'abandi basirikare bari mu rwego rwa misom bariko barafasha abasirikare ba somaliya mu bijanye n'imyimenyerezo itandukanye ya gisirikare kugira ngo bashobore kwicungerera igihugu cabo mu gihe amahoro n'umutekano bizoba byaragarutse muri ico gihugu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi ni nabwo bushinzwe abahoze ku rugamba ariko nk'abo muri site ya karurama mu ntara y'ibitoke mu buraruko bushiye uburengero bavuga ko bibagiraniwe batavuzwa uku niko babibwije ijwi rya amerika biragoye cyane nk'iyo umuntu agize ikibazo cy'indwara yihuta usanga bimugora kugera kwa muganga mu bisanzwe twasaba nk'umuganga hagufi iyo umuntu yagwaye akaremba turinda gutelefona i bujumbura mu gisata kitujejwe iyo nk'iyo umuntu adafise iti kurumva bica bigora umuntu abandanya aremba twasaba nk'umuganga hagufi kuko afise ubumuga butandukanye hariho usanga yaramugaye amaguru ugasanga niyagwaye biragora no kwinjira mu modokari nasezera urandagira ugasanga niyo yipakize ayirihira gusumba amahera we yirihira iyo amanuka ibujumbura nk'ubu urabona nka jewe ngendera kuri sheze ruranga kugira nurira imodoka ntangura kurihira umutwe w'iwanje ngasubira nkarihira aka kakinga ubona ngendako ibitaro vya leta urabona ukuntu bimeze twebwe n'ubumuga dufise ukuntu bumeze ibikoresho dukoresha ntavyo usanga bafise nta na bikeyi twebwe turagwariye ayo ma infection turagira gute ugasanga muri ayo malaboratware nta bikoresho bagira ku vyerekeye ubumuga bwacu ino ntaco bashobora kudufasha na gitoya wabaye umuhango muga ntivyigeze bija mu ngiro bari baratwemereye yuko hari umuganga yoza akabana natwe n'aho tutobana na twebwe mugaba akaba hafi mu ntara hamwe tugize ikibazo tukamwitura akadutunganiriza ishyirahamwe ADMH naryo rihurikiyemo abahoze ku rugamba ribabajwe no kubona ata amategeko bafite abagenga Kasimbi Zabigomba umukuru waryo icyo dusaba ubwa mbere ho ni uko hategeza kuboneka amategeko agenga abahoze ku rugamba niyo twaharaniye kuva mu bihumbi bibiri n'indwi tukanakubitirwa mu mabarabara tugafatwa nabi cyane ibi byose umushikiranganji abajejwe arabizi kandi hari ibyo bahurizako by'ukuri turazi ko abahoze ku rugamba bafise icyo kibazo kijyanye no kuvuzwa ariko ubushikiranganji ntako butagira kugira ngo abo bahoze ku rugamba bashobore kuvuzwa burya ahanini bidoga bavuga yuko hari itegeko ribagenga ritarajaho nibaza ko nk'uko twabivuze mwumva ko iryo tegeko ryamaze gutegurwa turizeye by'ukuri ko n'igihe bimeze rigashyirwa mu ngiro abahoze ku rugamba batazosubira kwidoga barakurikiranwa n'ubwo mugabo hariho n'ibindi bibazo baba bafise bikeneye ko uburyo bwongerezwa kugira ngo bitabweho kurusha turetse mu bihugu vya somaliya na central africa abasirikare b'abarundi bari mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu ngabo za onu n'ubumwe bwa afurika igisirikare c'uburundi kiranavugwa kuba kirungika abasoda ku butaka bwa congo nk'uko amashirahamwe yigenga yabitwiganiye ariko kirabihakana eroje urikaneza ijwi rya amerika
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
mu rwanda inama nshingamateka rusange yemeje itegeko rigenga urwego rujejwe iperereza ku mafaranga afise inkomoko idatomoye inkuru mushikirizwa na mugenzi wacu ari kigali mu rwanda asumuta kaboyi abashyizeho iki kigo bagihaye inshingano yo gukora ubutasi ku mari hagamijwe gukumira no kurwanya ihezandonye gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi n'ibyaha bifitanye isano nabyo urwego kandi rwahawe inshingano zo kugenzura ibikorwa by'ihererekanya ry'imari byagaragajwe ko bikemangwa kugera ku makuru y'ikoranabuhanga n'andi makuru ari muri za serivisi z'abashinzwe gutanga amakuru cyangwa izindi nzego hagamijwe gukora ubutasi ku mari guhagarika no gufatira umutungo ukemangwa gutegeka inzego zibishinzwe gutanga amakuru ajyanye n'imitungo y'abantu ku giti cyabo cyangwa se y'umuryango ufite ubuzima gatozi bikekwaho ndetse no kugena amakosa y'ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi ku bashinzwe gutanga aya makuru bagenzurwa nayo muri iri tegeko kandi hagenwa ibigo bya leta ndetse n'iby'abikorera bizajya bikurwaho ayo makuru azafasha gukora ubutasi ku mari harimo banki nkuru y'u rwanda ibigo by'imari isosiyete y'itumanaho itanga serivisi zo guhererekanya amafaranga abavoka abanoteri n'abandi bakora umwuga ushingiye ku mategeko bigenga hari bamwe mu badepite bagaragaje impungenge z'uburyo ibi bigo bitanga aya makuru byazakurikiranwa n'uru rwego rwashyizweho kandi bitari mu nshingano zayo uyu ni depite mutesi anita gutanga ibihano ku bashinzwe gutanga amakuru bagenzurwa na na FIC mu gihe batubahirije inshingano zabo aha rero nahibajijeho nibaza ese mu by'ukuri ko FIC uru rwego rutinjira cyane muri ziriya nzego zishinzwe gutanga amakuru bakurikirana bate cyangwa se bamenya bate yuko batatanze amakuru igihe cyose bataba bakurikirana umunsi ku wundi perezida wa komisiyo y'imari umutekano w'ububanyi n'amahanga ari nayo yanonosoye umushinga w'itegeko bwana bugingo emmanuel yatanze ibisobanuro kuri iki kibazo cya mugenzi we ayo mabwiriza agenga abashinzwe gutanga amakuru n'imikorere yabo agaragaza n'uburyo bagomba gutanga iyo rero batazitanze babo barabigenzura buri munsi niyo nshingano yabo bareba niba abashinzwe gutanga amakuru bayatanze bayatangiye igihe uwaba anyuranije nabyo icyo gihe bashobora kumuha ibihano ndetse nko mu ngingo ya munani mu bubasha hari aho twabibonye ko urwego rushinzwe gutanga amakuru cyangwa abashinzwe gutanga amakuru hari igihe bashaka kuzana amakuru hagakenerwa amakuru y'inyongera FIC ifite ububasha bwo kubategeka kuzana andi makuru y'inyongera kugira ngo bibashe bibafashe gukora umurimo wabo w'ubutasi ku mari kugira ngo bagire amakuru yuzuye aha rero gutanga ibihano biri mu nshingano z'umuyobozi mukuru kubera ko bakorana n'aba bantu barabakurikirana imikorere yabo umunsi ku munsi nk'uko mwanabibonye FIS ubwayo ifite inshingano yo kugenda ivugurura n'urutonde hari abavamo hari abiyongeramo bakorana nabo umunsi ku munsi barabakurikirana ahangaha ho nagira ngo mumare impungenge urebye mu nshingano za FIC iri tegeko riteganya ko iki kigo kizaba cyigenga mu kuzuza intego n'inshingano zacyo kandi ko kidahabwa amabwiriza n'urwego urwo ari rwo rwose gusa uru rwego ruzabarizwa muri minisiteri y'imari n'igenamigambi ariko minisiteri ikazagira inshingano zo gushakira ingengo y'imari iki kigo gusa ibindi byose iki kigo kikazajya kibyimenyera nyuma y'uko iri tegeko ritowe n'inteko ishinga amategeko kuri uyu wa mbere hasigaye ko rishyirwa mu mukono na perezida wa repubulika rikabona gusohoka mu igazeti ya leta leta rihita rishyirwa mu bikorwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
mu gihe virusi ya korona ibandanya kwiyongera muri repubulika ya demokarasi ya kongo impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda zitewe ubwoba n'ico kiza bitewe n'uko ingingo zo kucirinda zashizweho zitubahirizwa ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari rusenda mu gihe hirya no hino mu gihugu cya kongo hashyizweho ingamba zo kwirinda virusi ya korona mu karere ka fiza ni nako inkambi ya rusenda iherereyemo hose uko bimeze kuko usanga ingamba za minisiteri y'ubuzima zo kurwanya covid cumi n'icyenda zitubahirizwa bigira imana hani mari ni impunzi yo mu rusenda ari mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu atewe impungenge n'uburyo ingamba zo kwirinda virusi ya korona zitubahirizwa ubupfukamunwa urumva barabuhimiriza kubwambara ntibabikurikirana ko tubwambaye twese nubwo tubwambara tubwambarira ifyeri rubushyira munsi y'agasakari ngo kitwagurambaye agapfukamunwa ntababikontorola abiyo mirongo dutonze turegerana kuya za ntambuko bavuga ntazihari kwakuramukanya kwaguhoberana mu nda ni bya bindi nyerekana ibyo batwigisha ko ibyo bikingira korona rero ibyo mbona aha mu nkambi ni ukuri bya korona tutunzwe n'imana gusa imana ni ikidukingiye nandi hogira ngo ubufatwa nk'umwe canke babiri koho na twese rero twasaba abatujejwe baduhimiririze cane kandi bakurikirana abantu bivanye na birya bitigiri basigura vyo kwikingira bivuze coronavirus babishire mu ngiro navyo babikoresha dore iki mbaye generosa twamusanze muri village ya gatatu yambaye agapfukamunwa ariko kadapfutse amazuru ndetse n'iminwa kuko kari munsi y'umunwa ashimangira yuko atewe ubwoba na virusi ya korona ishobora kubibasira isaha iyo ariyo yose bitewe n'ubwo amabwiriza yo kurwanya korona adakurikizwa n'aya makashi murabona ari ngaha umwana akura ku munwa agiye hanze agacaza agahereza uwundi izi kashi nkubona zo kwa muganga zimara amasaha atatu ariko ngaha umuntu arayikoresha indwi abantu batanu bakayikoresha bariko barakura ku munwa bahereza abandi jembo ni ibintu ngaha n'imana yo mu ijuru dutunze dusaba uburinzi kuko natwe budusasiriza tukirinda korona kuko twebwe igihe twayirwaye tuzohona twese ntihaje n'umuntu umwe aharinjira abantu bavuye mu yindi mihingo bakiyinjirira n'ubudoda nkekiza ari imana gusa dukinge canke tuyirwaye tuzosanga twarahetse nzabona impasavera nawe ni impunzi yo muri iyi nkambi kwanza aha mu isoko yacu muri rusenda ntaho dufise dukaraba twinjira mu isoko aho rero by'ukuri twosaba nk'abantu bari kubakingira korona bashireho ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko tugakaraba twava mu isoko tugakaraba kuko mu isoko tuba twaramukanije n'abantu iremamwe abantu ibihumbi abava ibukavu bararema abava zabuvira bararema mu iyo soko rero ni ukuri turasabye baturonderere ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko nubwo bimeze gutyo insengero zo muri iyi nkambi ya rusenda zo zivuga yuko zategetswe kugabanya umubare w'abantu bazitabira mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona igitangaje ni uko umenga iyi korona ni korona y'abakirisito cyangwa y'abantu basenga imana kuko ugiye kuraba mu kabare abadandaza mu kabare baradandaza abantu ugasanga baregeranye ugiye mu isoko abantu ni koresere hehe hose abantu usanga mu modoka bari kumwe nta ayo maregrema ya korona ntafata mugabo bakaca baza kuyapurika mu mashengero bakavuga yuko korona iri kiragira rero ikibazo cya korona twebwe ntacyo tubona nicyo twumva gusa ku matwi mugabo mu karere turimwo ntayo turabona ishyirahamwe rya idesi ari naryo rishinzwe ubuzima mu nkambi ya rusenda mu rwego rwo gufasha impunzi z'abarundi kwirinda virusi ya korona byashyizeho ingunguru z'amazi arimo umuti ku marembo y'inkambi ya rusenda abinjira mu nkambi bose bakarabiraho intoki ndetse rishyira n'aho bapimira ubushuhe ku bantu bose binjira mu nkambi iri shyirahamwe n'andi mashyirahamwe akorera muri iyi nkambi asaba buri mpunzi kwambara udupfukamunwa mu gihe ziba ziri gupokera amafaranga cyangwa amasabune imibare y'ikigo gishinzwe kurwanya virusi ya korona muri kongo igaragaza ko iki cyorezo cyaduka abantu ibihumbi mirongo ine n'umunani na magana ane mirongo itanu na batatu ari bo bamaze kwandura virusi ya korona muri kongo mu gihe igihumbi na mirongo ibiri na batatu ari bo bamaze kwicwa na covid cumi n'icyenda mu gihugu cyose naho mu ntara ya kivu y'epfo abantu bamaze kwandura virusi ya korona ni igihumbi na magana atanu na mirongo ibiri na batanu veda singabo ku bwaradijwi rya amerika mu rusenda w'umutara kivu y'epfo
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
leta y'igihugu cya tanzania ifatanije na hcr yashyize mu ngiro umugambi wo kwimura impunzi zahungiye mu ikambi ya mutenderi zijanwa mu ikambi ya nduta n'inkuru y'umumenyeshamakuru wacu james joven ari muri tanzania uwo mugambi wo kwimura no kugara burundu inkambi ya mutenderi watanguye kuvugwa na leta ya tanzania kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu nama zitandukanye zabereye muri iyo nkambi noneho iwushyize mu ngiro mu bitigiri dukura muri haser ababaye aba mbere kwimugwa ni impunzi magana atatu cumi n'indwi haser itegekanya yuko burindwi bazoza barimura abarenga gato igihumbi n'amajana abiri umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya tanzania bwana sudi makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya mutenderi yabaye mu kwezi kwa gatatu yavuze yuko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugabanya inkambi kugira byorohe gucungera umutekano muke abarizwa muri ayo makambi wakimbizi waliopo mtenderi nilishawaambia kwamba mtahama impunzi ziri ngaha imutenderi narazibwiye ko zizokwimuka kubimurira mu ikambi y'induta kubera yuko isezerano ari umwenda camva ngaha nsavye nyakubahwa buramatari igikorwa co kubimurira muja induta kishigwe mu ngiro kandi gishigwe mu inguvu kuri barya nabo bataza kwifuza kuja induta bafashe gusubira muhira iwabo kugira ntimuzohure n'irya ngorane yo kuguma muzembagirika ni vyiza ko mukwiyandikisha ubunyene kugira ntihazoho bijya vyo kuvuga ngo reka ngo je induta ugize induta naho ngo reka nje mu burundi kuliko mkaja kukutana na zoezi lile la kwamba unaenda Nduta alafu baadaye Burundi.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi zakiriye mu vyiyumviro bitandukanye uwo mugambi wa leta ya Tanzania wo kubimurira mu nkambi ya Nduta.
Vyari bimaze iminsi biri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko e, ibaye inkuru. Ikibazo rero cyo kuvuga ko ikambi yugawe hanyuma tugaheza tukimurirwa mu yindi kambi e, ni ikibazo benshi twiyumvira ko twohitamwo tukaja mu iyo kambi bazoba bateguye kuko haba mu gihugu ntiturabona ko hageze yuko twe dushobora gutaha iryo tangazo tumaze kubyumva twabyakiriye neza kuko abakurongora iyo bakubariye ati ca ngaho utegerezwa guca wonyene hama ku bijanye no mu muryango iwanje naho tumaze kwicara tukaganira ku bw'iwacu twe twabonye yuko dushobora gusubira mu gihugu je kuryakira ryakiriye neza ahandi naho naryakiriye nabi shiyumvira ko cakira ni kubera nyene none umuntu mukaba avuze urashobora kwakira iryo jambo ko atari kuburiku ntaco uburubuhindure ko kubera kubera uburi usanzwe uri impunzi nyene kuko mukutegetswe ni kubi intamba nyene ziriho none none wimukiye utasanzwe umenyeye gashe kandi ugasanga bo mutamenyeranye biragoye urashobora gusanga urashobora kugenda ugasanga wahagiriye ibibazo aho aho ukahagirira ingorane itandukanye upfuye nyine kubera ubu uvuye mu nkambu uca mu yindi biragoye ku- urumva uba ugiye kwanza ubuzima bushyashya leta ya tanzania itegekanya yuko niyaheza kugara burundu inkambi ya mutenderi izoca ibandaniriza uwo mugambi mu nkambi ya nyarugusu aho abarundi bahungiye muri iyo nkambi nabo bazokwimurirwa mu nkambi ya nduta kugira hasigare inkambi zibiri arizo nduta y'abarundi na nyarugusu izosigaramwo abakongomani gusa mu bitigiri vya nyuma vyatanzwe na asef mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu abarundi basigaye mu nkambi ya mutenderi ni ibihumbi mirongo ibiri na bitatu majana atanu cumi na batatu mu nkambi ya nduta hasigayemwo impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi mirongo itanu n'indwi majana indwi mirongo itandatu n'indwi hamwe na nyarugusu ibihumbi mirongo itanu na rimwe majana umunani na mirongo ibiri kuva mu nkambi ya mutenderi iri mu gihugu ca tanzania james jovini kubw'ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
inshuti banywanyi aha niho amakuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe
It's a MP record. Dr. March production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
dusangire ijambo yahuje benshi benshi muri sanga yakoze byinshi byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara nasikiliza sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Sauti ya wanyonge. Tusikilize sauti ya Amerika. Sauti ya waraia. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo.
Dr. Mash Production.
radiyo ijwi ry'amerika